iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo y'ijwi ry'amerika isabiranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federic nkundikije
twavuze yuko amategeko mu gutora umubwira amasinga amateka yaho nyanze itegeko rigenga ukwira amasinga amateka ikora cyaca ku bijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora uyu ni nestor kayobera aburanira leta y'u burundi mu rubanza burundi bwitwaye uvuga ko gutemera umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu gihugu ca angola ibirego vyerekeye ruswa n'ibiturire birabandanya gushikirizwa mu gihugu ca afurika y'epfo amamuko y'icaduka c'ingwara yahitanye ubuzima bw'abantu ijana na mirongo umunani yatowe igihugu ca korea ya ruguru catangaje ko ataco tuma kibandanya umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda mu gihe igabishwa ry'ibitero vya gisirikare vyova mu nzira perezida wa leta z'ubumwe z'amerika donald trump yatangaje ko atazohindura ingingo yafashe yo kuduhuza amatagisi ku bidandazwa bimwe bimwe bishorwa muri amerika turazibashikiriza mu kanya ariko imbere yaho tubacire ku mayange y'amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi perezida mushasha w'igihugu ca angola jao lorenzo yagiye ku butegetsi umwaka uheze yemeye imigambi mishasha yo kunagura ubutunzi bw'igihugu hamwe no guhindura ukuntu ubutegetsi bwari bumeze ku ntwaro ya perezida eduardo dos santos yamara abahinga bakurikiranira hafi ico gihugu bavuga ko ibintu bitahindutse nk'uko vyari vyitezwe kubera ahanini ibirego vya ruswa bibandanya gushikirizwa ibirego bivuga ku butungane bw'i hitiramwo abo burengukisha imbere ya sentare hamwe n'ibirego n'ibineguro bishikirizwa n'umuryango wahora ku butegetsi mu kwezi kwa cumi na kabiri lorenzo yarakuye isabelle dos santos umukobwa mukuru wa perezida yahora atwara ico gihugu uyu mufasoni yahora arongoye ishirahamwe ry'igihugu rijejwe ibitoro mu ndwi iheze umutegetsi mushasha arongoye ivyo biro carlos saturnino yaratangaje kwitohozwa hamwe n'ibiharuro byasubiwemwo byasanze hari amadolari angana n'imiliyoni mirongo itatu n'umunani yanyurujwe na sosiyete ikorera i Dubai ivyo birego vyaciye bituma Dos Santos umufasoni wa mbere atunze mu ntara yose ya Afrika ashira habona urwandiko rw'impapuro cumi na zitatu rwerekana ku rudandazwa rwabaye hagati ya leta ya Angola n'iyo sosiyete rwaciye mategeko yongera avuga ko hari isekeza ryibonekeza ryo kumwambika ibara itohozwa ryakozwe n'igisirikare c'amerika ku vyerekeye abasirikare b'abanyamerika bane biciwe mu gihugu ca niger ryasanze abo basirikare batari baronse uburenganzira buciye mu nzira nyayo bahawe n'ababakuriye igihe bafata umugambi wo kuja kurondera no gufata umukuru murwi w'intagondwa z'abaislamiste nk'uko amakuru ashikirizwa n'abatetsi ba gisirikare abivuga amakuru yari yatangajwe yavuga ko abo basirikare bari bagiye kubonana n'abatetsi barongoye umutumba mu gihugu ca Niger mu kwezi kw'icumi yamara ico gihe baciye bahindurirwa umugambi maze bajanwa mu gikorwa co guhiga Dondu Shefu umukuru murwi w'intagondwa z'abayislamiste yagize uruhara mu kunyuruza umunyamerika yakorera ishirahamwe rijejwe kwitaho imbabare abategetsi bavuga kwabo basirikare baciye bajanwa mu gikorwa co guhiga Shefu batarinze guhanuza abasirikare b'intwaza ngabo babarongoye ivyo rero ngo vyaratumye abo basirikare batamenya urugero rw'amabi yashobora kuba muri ico gikorwa abasirikare b'abanyamerika bane hamwe n'abasirikare b'abanyaniger bane baciwe muri biciwe muri ico gihugu muri ico gikorwa kwigenekezo ya kane ry'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika mu gihugu ca afurika y'epfo naho abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaje ko batoye icateye ingwara y'icaduka listeriya yahitanye abantu ijana na mirongo umunani mu kiringo c'umwaka imaze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Aaron Mutsa Oleri yabwiye abamenyesha amakuru ku Musa Mungu ko abajejwe amagara y'abantu basanze iyo ngwara yadukiye kw'ihinguriro ry'ibifungurwa n'ibinyobwa mu gisagara ca Polokwane kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Pretoria igihugu ca Mozambique hamwe n'igihugu ca Namibia vyaciye bitangaza ko bihagaritse urudandazwa rw'ibifungurwa bikorerwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gihe igihugu ca Botswana hamwe n'igihugu ca Zambia vyatangaje ko ibifungurwa bigurirwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo bikuwe mu mangazine agurisha ibifungurwa n'ibinyobwa n'amata umutetsi wo mu gihugu ca korea yo mu manuko yatangaje korea ya ruguru ivuga ko porogaramu yayo y'ibigwanisho ruhonyanganda itoba gikenewe mu gihe ibitero vya gisirikare vyama vyagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho ayo makuru avuga kandi ko igihugu ca korea ya ruguru citeguriye kugira ibiganiro na leta zunze ubumwe za amerika umutetsi wo mu gihugu ca korea yo mu manuko ajejwe ibibazo vy'umutekano chang wiyong yatangaje ayo makuru inyuma yaho intumwa z'igihugu ca korea y'ubumanuko zirimo abategetsi bakomeye zitahukiye zivuye mu rugendo rw'iminsi ibiri zagize mu gihugu ca korea ruguru aho zabonanye n'umukuru w'ico gihugu kim jong un chang yavuze ko ivyo bihugu uko ari bibiri vyumvikanye kugira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kane iyo azo akazoba ariyo nama nkuru ya mbere ibaye muri ivyo bihugu mu kiringo c'imyaka irenga cumi yavuze kandi ko leta ya korea ya ruguru yakiye neza icyiyumviro cyo gutunganya inama yo kwihweza umugambi wo kubavanura n'ibigwanisho ruhonyanda hamwe n'umugambi wo gusubira kunga imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za amerika muriko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'amerika leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ku munsi wa mbere yaratangaje ko amerika itazohindura ingingo yashikirije yo gutangisha amatagisi angana n'ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana ku vyuma hamwe n'amatagisi angana n'ibice cumi ku ijana ku bindi bidandazwa vya aluminium bishorwa muri amerika naho abategetsi batari bake hamwe n'ibindi bihugu bicuditse na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'amasosiyete yo muri amerika bigize iminsi biremera leta ya amerika ngo ihindure iyo ngingo imbere gatoyi y'uko atangura uh, inama n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa mbere perezida Trump yaratangaje ko igihugu ca Mexique na Canada bishobora gukurwa ko ayo matagisi mu gihe vyo kwemera gusubiramwo amasezerano y'ubudandaji bifitaniye na Amerika yitwa NAFTA ivyo bihugu uko ari bitatu biriko biriheza ukuntu ayo masezerano yosubirwamwo ibiganiro biherutse hagati y'ivyo bihugu vyariko bibera mu gihugu ca Mexique umukuru w'umurwi w'ibihugu vya buraya jean claude janke yaragabishije ko ibihugu vya buraya bishobora gusubiriza mu nkoko amerika bigaca bitangisha amatagisi ku bidandazwa biva muri amerika birimwo ikinyobwa ca whisky impuzu zo mu bwoko bwa jeans hamwe n'amapikipiki akundwa cane azwi ku izina harley davidson ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika tubashikiriza iminsi yose ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu ntara y'afurika ibiyaga binini tuyatangurire ku nkuru twashikirijwe n'umumenyeshamakuru clavera kuri uyu munsi wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho uburundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'uyu muryango sentare yanse ko ibikorwa by'iyo nama nshingamateka biba birahagaze mu gihe urubanza rutarahera nk'uko uburundi bwari bwabisabye ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clavera ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya tanzania uburundi bwatanze ibirego bwiyamiriza itorwa ry'umunyarwanda umushingamateka martin ngoga mu kibanza c'urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ingingo ya mbere uburundi busaba ko yofatwa nuko sentare nkuru y'uwo muryango yotegeka ko ibikorwa byose vy'yo nama nshingamateka vyohagarara mu kurindira ko urubanza rurangira sentare yanse ico cifuzo c'uburundi yaseguye ko urubanza rwashingishijwe uwo munyarwanda amaze gutorwa ndetse n'ibikorwa nyezina bimaze gutangura aho uburanira leta y'uburundi nesitore kayobera na wene yashimye iyo ngingo ya sentare twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya era banze guhagarara kugira ngo uwatowe ngo arongoye umuryango yuko sentare banze ikavuga yuko bitaguje amategeko mu kurinda yuko urubanza mwizina ruba e, sentare yavuze yuko rusa nk'urubanza rusa nk'urwataye igihe kubera yuko babaye ko vyaba vyiza ahubwo urubanza nyezina ruburanishijwe mu bihe vyihuta twabishimye twabikengurutse no guburanira umuryango wa yase umunyarwanda stephen agaba yashimiye sentare kuri iyo ngingo mu kirego ca kabiri uburundi busaba ko sentare yotegeka ko amatora asubigwamwo kububuranira uburundi amategeko yarahonyanzwe muri ayo matora yabaye itareke cumi n'icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ico gihe ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nivyo vyatoye umukuru w'inama nshingamateka ivyo navyo ni rwanda kenya ubuganda hamwe na sudani y'epfo uburundi hamwe na tanzania vyaranse kwitaba ayo matora yamara umurundikazi leontine nzeyimana yari yitoje aronka amajwi atatu n'ahatarahari ico nico uburundi bufatirako mu kuvuga ko amategeko atakurikijwe cyari cyatwavuze yuko amategeko mu gutora umukuru amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amateka ikora cyari cyari kubijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere rivuga yuko e, igitigiri ari uko igihugu cyose giteza kuba hariho n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ariko rero murabona yuko mu gihe abatanzaniya batatoye n'abandi batatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico gituma tubisaba yuko bovuga yuko amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi ibica bikurikira nuko amatora asubirwamwo bakurikije amategeko ico kibazo cerekeye itorwa ry'utwara inama nshingamateka sentare yaciye icungururiza ku isango ritaramenyekana ni naho izoburanisha urwo rubanza mw'idonido sentare yifuza ko urwo rubanza rwonyaruka kugira ntirubangamire ibikorwa by'inama nshingamateka ndetse n'akarere kose ni urubanza rwa mbere rwakurikiwe n'abantu benshi abenshi muri bo bari abashingamateka hamwe n'abakozi b'uwo muryango n'ubuserukizi bw'uburundi bwari bwarungitse intumwa yamara bose nta n'umwe yemeye kuvugira kuri mikoro n'utwara iyo nama nshingamateka marite ngoga niho yari uwo mu ikositime ryirabura yagumye yihoreye yari yicaye inyuma yumviriza ibivugwa na sentare ijambo ku rindi agacishamwo agatwenga buke buke gusa bagenzi we bacishamwo bakidoga bati mbe yemwe tuzaba dusubiramwo amatora hari n'abandi mbere babwiye bagenzi babo b'abarundi bati murabona ingene muriko muradutesha umwanya abandi nabo barimwo abaganda bati nimutaye ntaco muzoshikako ivyo vyashavuje abashinga amateka b'abarundi nka karegwa momamo yavuye ashirijwe hejuru ati muriko muraturengera karimbi uburanira uburundi yavyise ibitutsi vyatutswe igihugu ciwe mwabonye ko hariho n'abadututse badututse cyane gutuma ko batamuhira ariko twe twavuze biti ntimushaka kudutuka kubera yuko twe tuba tuje gusaba amategeko kandi mwabonye yuko mwabonye ko bamwe bamwe n'ugututuka badututse cyane rwose kubera ngo tugomba kubimakaza aho twebwe abarundi ntitwimana akazi cyane cyane dusaba yuko amategeko akurikizwa ico kiringo c'inama nshingamateka giteye imari nikigira kane ubwa mbere hatwaye umutanzaniya iyo nama nshingamateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri bibiri na gatandatu hakurikira kenya kuva mu mwaka wa bibiri n'indwi gushika muri bibiri na cumi na kabiri hanyuma uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika ku mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi ubu iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka mirongo itanu na bane baserukira ibihugu bitandatu igihugu kimwe cose giserukiwe n'abashingamateka icenda pye clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze Claver sentare y'ubucuruzi ya nyarugenge yaburanishije urubanza rwungurujwe rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asinapolo rwigara uyu muryango urega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda kufungira uruganda rw'itabi mu buryo buteye kubiri n'amategeko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iminota iri munsi y'isaha niyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa nyarugenge yakoresheje aburanisha ubujurire bw'urubanza rwa premier tobacco company uruganda rw'itabi rwa rwigara n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanzuro ko abahagarariye uruganda rwa nyakwigendera senapolo rwigara banyereje imisoro bityo ko bimwe mu byabo byakomeza gufatirwa ni umwanzuro utaranyuze abo kwa rwigara mu iburanisha rya none hagaragaye anu w'amahoro rwigara n'abahoze bakorera uru ruganda ruri mu manza ndetse n'abavandimwe b'umuryango metere janvier rwagatare wunganira uruganda wanatangiranye ijambo yabwiye umucamanza ko zimwe mu mpamvu zateye kujuririra ibyemezo by'umucamanza wa mbere ari uko ptc igifite inzitizi zikomeye yatewe na rwanda revenue authority zigatuma ubucuruzi budakomeza yasobanuye ko rwanda revenue authority yatwaye ibikoresho by'uruganda birimo ibitabo by'ubucuruzi rwakoreshaga ndetse na mudasobwa y'uruganda hakiyongeraho ko yafatiriye amakonti yo muri eco banki na giti banki by'uruganda aremeza ko iyo amategeko asanze harabayeho kunyerezwa imisoro hasoreshwa ijana ku ijana by'imisoro yanyerejwe ariko ubucuruzi bugakomeza uko bisanzwe metere rwagatare avuga ko igihe uruganda rwahitamo gukora rudafite registre de commerce na mudasobwa bibitse amakuru ya ngombwa ubwabyo rutahonokana n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu gihe umucamanza wa mbere we yanzuye ko ibyakozwe na rwanda revenue authority byubahirije amategeko uhunganira premier tobacco company warasanga bitari ukuri aravuga ko ubucuruzi bw'uru ruganda bwahagaze mu magambo yagize ati gucuruza si uguhimana gucuruza ni bizinesi uyu munyamategeko yanumvikanye atemera akayabo ka miliyoni eshanu na miliyoni magana atandatu uruganda rwa rwigara rwishyuzwa nk'imisoro rwanyereje abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro metre clement gatera na metre baje n'ibyiringiro bahawe ijambo babwiye urukiko ko kutemera umusoro wishyuzwa ku ruhande bahanganye ibyo ari uburenganzira bwabo ariko ko bitabuza ikigo baburanira kwishyuza uwo musoro bavuze ko ibikoresho by'uruganda byafatiriwe biri gukoreshwa mu igenzura ry'inyerezwa ry'imisoro aba banyamategeko metre gatera na metre byiringiro bavuga ko rwanda reveni yemera uruganda ptc kubaha kopi za registre de commerce ndetse andi makuru bakeneye ari muri mudasobwa bakazana hard disk bakayatwara bagakomeza imirimo bavuze ko izo nzira abahagarariye uruganda rw'itabi rwa rwigara bazanze kuri konti z'uruganda zafunzwe nabyo bavuga ko iba ari ibisanzwe kuri bo zigomba kwishyura umwenda ku misoro bakurikiranyweho nicyo kimwe n'amatabi yafatiriwe akiri muri sitoke barasanga yarafatiriwe ku buryo bwubahirije amategeko bavuze ko uruganda PTC rwakabaye rukora rukishyura igice cy'umwenda w'imisoro banabwiye umucamanza ko bo kwa rwigara bagombye kwegera Rwanda Revenue Authority bakaganira ku buryo bwo kwishyura imisoro mu byiciro ariko babanje kuyigaragariza ko byibura bishyuye makumyabiri ku ijana by'umwenda wose mu gusoza bashimangiye ko ifatirwa ry'ibikoresho by'uruganda rw'itabi PTC bigamije kugenzura niba nta yindi misoro rwanyereje irenze ku Rwanda Revenue bakurikiranyeho maze bavuga ko ubujurire bw'abahagarariye uruganda rw'itabi rwabo kwa rwigara nta shingiro bufite bafite metere rwagatare wunganira uruganda ptc yasubiranye ijambo n'ababwira umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa nyarugenge ko ntawe ushobora gukorera kuri fotokopi mu ruganda yasabye ko inyandiko rwanda reveni ishaka kujyana mu bushinjacyaha ariyo yazikorera fotokopi iby'umwimerere ikabisubiza uruganda rugakomeza imirimo naho ku makonti afunzwe aravuga ko uruganda rudashobora gukomeza igihe nta buryo bwo kubona amafaranga arasanga amakonti y'uruganda yafungurwa wenda rwanda reveni ikazemeza ko mirongo itatu ku ijana by'ibyinjira yajya ibifata mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi nibwo igipolisi cy'u rwanda cyagiye gutwara ku ngufu mu kiyovu abagize umuryango wa rwigara kibakekaho ibyaha birimo icyo kunyereza imisoro kuko icyo gihe cyavugaga ko banze kwitaba ku neza nyuma mu minsi yakurikiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane shima rwigara muri umuna we anu w'amahoro rwigara na nyina ubabyara adeline mukangemanye rwigara barafashwe barafungwa mu rukiko uko ari batatu bahuriye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha urukiko rwasanze nta bimenyetso bifatika kuri ane rwigara maze rutegeka ko abarekuwe by'agateganyo mu nkiko kandi nta cyaha cyo kunyereza imisoro byagaragaye mu byo bakekwagaho ku ikubitiro n'icyaha ba nyir'ubwite bavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko byanze bikunze uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamunara imitungo yo kwa rwigara wahishyurwa imisoro kibakurikiranyeho nakwibutsa gusa ko nyakwigendera sinapolo rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitavugwaho rumwe ku butegetsi rwigara yazize impanuka ku bagize umuryango we ariko ni ubutegetsi bwamwirengeje umwanzuro w'urukiko rw'ubucuruzi hagati ya rwanda revenue authority n'abahagarariye uruganda rw'itabi rwa rwigara ruzamenyekana ku itariki umunani z'uku kwezi kwa gatatu saa kumi z'umugoroba aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
tuje mu rundi naho mu gatondo kuri uyu munsi umukuru w'igihugu yagendeye intara ya Gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu ku ndongozi n'abavukantara ba gitega ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi fidele nsabimana mu gatondo k'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza yagendeye intara ya gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu ku ndongozi zitandukanye zikorera muri iyo ntara n'abaserukiye bavuka muri iyo ntara intara ya gitega igize icenda umukuru w'igihugu petero nkurunziza agendeye muri uwo mugambi yahaye wo gukundisha igihugu no kucitangira ni inama yatanguye hagati ya saa mbiri na saa tatu umukuru w'igihugu amaze gushika mu nyubako z'amanama ziri ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi rya gitega inama imaze kugururwa icese ntibaretse abamenyesha amakuru ngo bakurikirane inyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza abanyamakuru baciye bataramugwa babwirwa ko intumbero n'ibyavugiwe muri ibyo vyigwa biza gutangwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inama irangiye inama yagiye kurangira igihe c'isaha indwi zirenga gato niho jean claude karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza yagize ico abwira abamenyeshamakuru bari barindiriye uwo mubonano uri mu rukurikirane rwa wa mugambi rw'azanyigisho zidasanzwe zifasha abarundi kuzirikana igihugu cabo kugira ngo bamenye ico bategerezwa gukora n'ico bahamagariwe gukora intara ya gitega igize intara y'icenda mu ntara z'uburundi nico umukuru w'igihugu yabigishije arababarira igihugu cabo iyo cavuye aho kigeze niyo yipfuza ko kigana umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'uburundi yatanze icifuzo c'umukuru w'igihugu muri kazoza ku bijanye n'uburundi n'abarundi muri make umukuru w'igihugu yipfuza yuko abarundi bovavanura n'inyifato zitabereye cyane cyane imbuto y'amacakubiri babibwemwo n'abakoroni afise umugambi rero n'ishyaka ridasanzwe ryo kurandurana n'imizi imbuto mbi y'amacakubiri yabibwe muri bene burundi mbega ivyo vyifuzo vy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza abona ko wokorwa iki kugira ngo uburundi buronke isura yifuza naha nyene tumvirize jean claude karegwa ndenza akavugira umukuru w'igihugu c'uburundi kugira ngo ivyo babishikeko ni ukuja ku isoko bakagendera akararo keza n'iragi ryiza twarazwe eh, n'inshungu z'uburundi guhereye ku mwami nterutse cyambara ntama ugaca kuri mwezi gisabo ugaca kuri bagwa gasore na ndadaye n'abandi abo nibo nyine cyo mukuru washaka yuko bobera akararo keza abarundi maze umwe wese akagerageza kubisunga mu gutegura imigambi kugerageza kubona kure ubwo barabe abuzukuru n'abuzukuruza umuntu wese akagerageza kurenza ingimbi ngemero mu migambi yose ategekanya akabasaba gutegera yuko icyo bapfana kiruta icyo bapfa bakumva neza yuko ibibahuza aribyo byinshi gusumba ibibatandukanya ibyo rero bakabikora bagerageza no kubiraga abana babo n'abuzuku n'abuzukuruza amakuru dukesha abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ni uko umukuru w'igihugu petero nkurunziza azohetura intara zose zigize uburundi atanga inyigisho zifatiye ku gukunda igihugu no kucitangira ibibazo n'ivyiyumviro vy'abitavye ivyo vyigwa abamenyeshamakuru ntibashoboye kubimenya kuko ivyigwa vyabaye mu mwiherero ntangere igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze fidele francine niyo saba munanotsi umurundikazi rurangiranwa mu byo gusiganwa ku metero amajana umunani yatahutse mu burundi kuri uyu munsi wa kabiri yatahukanye umudari w'inzahabu aherutse kuronka mu gisara ca birmingham mu gihugu c'ubwongereza inyuma yaho abereye uwa mbere ku metero amajana umunani ni inkuru twateguriwe na evariste nzikobanyanka umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi ego naryohewe cyane kubona nashoboye kuzana umudare uwo ni francine niyo saba umunonotsi rurangiranwa aho kuri uno wa kabiri yuruka indege ku kibuga mpuzamakungu cya bujumbura yaratahutse avuye mu gihugu cy'ubwongereza aho naho yaheruka kuharonkera umudari w'inzahabu mu ihiganwa ryo gusiganwa ku metero majana umunani ryabereye mu gisagara cya birmingham uwo munonotsi w'umurundikazi yatahukanye umunezero udasanzwe naryohewe cyane iyo nsinze n'igihugu kiba gitsinze n'abarundi bose baba batsinze rero naryohewe cyane kubona nshoboye kugaruka mu gihugu canje mfise umudare w'inzahabu akamo notera abanonotsi aha ndiko ndagera ni ishaka n'umwete nuko bokwifuza gukorana ishaka n'umwete kugira ngo bashobore kwiteza imbere bongere bateze imbere igihugu kubibaza ko yabaye uwa mbere kubera umunonotsi semenya wo mu gihugu cya afurika y'epfo yama yamweretse ubworo bw'ikirenge atitabye iryo higanwa ry'ibihamingame niyo nsaba afise inyinshi abaha mu makompetisiyo ntibaharura abasibye baharura abitabye rero umudahe natsinze ni kubera nawe nitabye ni ukubera nari ndawukwiye nawurondeye n'ishaka ryinshi abatandukanye bari baje gusanganira uwo mwigeme aturuka mu ntara ya ruyigi iri mu buseruko bw'uburundi muri bo harimwo abanonotsi venuste niyongabo yigeze nawe nyene gutera iteka igihugu mu vyo kwinonora imitsi atanga insiguro y'agashimwe francine yatahukanye mu burundi intsinzi nk'iyi bisanzwe ifise agashusho keza cane ku burundi no ku barundi no kuri we nyene cane cane kuko imuha ububasha bwo kumenyekana bw'uko abantu bose banamwubaha ni icubahiro kidasanzwe ubuserukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi nk'uko yama yabigize uko francine niyonsaba atahukanye ubushimwe no kuri uno wa kabiri yabikoze uko umufasoni anne casper yashikirije umunezero ndakeje francine ndakeje burundi ndahimbawe ko uwo unonotsi uh, rurangirangwa ku isi yose yimenyerereza muri amerika ndaryohewe kuba ngaha namwe i am so happy to be able to celebrate um, yet another victory for you and for all burundians abarongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi bashima ingene uwo mwigeme adahengeshanya gutera iteka igihugu jean pierre sinzinkayo umunyabanga mukuru wa federation d'athletisme du burundi avuga ikiriko kirakorwa kugira mu minsi iri imbere hazoboneke abandi ba francine niyo nsaba burya abanonotsi turabafise gusa baretse kuba bageze ku rugero mu atlete francine niyo nsaba agezeko ariko rero nagira ndabamenyeshe yuko ubu uye muri kino gihe twahinduye politike kugira ngo turonke abanono abaronotsi hirya no hino ubu uye twafashe yuko dutegura amahiganwa ku rwego rw'intara twagira amahiganwa ku rwego rw'uburere hanyuma tukabona kugira n'ihiganwa ku rwego rw'igihugu cyose ibyo rero bizoheza bidufashe kugira ngo dushobore kuronka abanonotsi bakomeye abanonotsi bashobora kuzosubirira ba francine niyo saba bagasubira n'abandi banonotsi tuzi yuko bateye iteka igihugu cyacu burundi hariho mumaze kubona bafise amatara nka francine cyangwa bamwegereza bamusubirira koko nk'uno mwaka cyangwa umwaka uza gushoka ndabivuga gutyo oye ko muri uno mwaka cyangwa umwaka uza tworonka umunonotsi ageze ku rwego rwa francine noba ndiko ndashikuza mugabo nagira ndabizeze yuko abanonotsi bariho turiko turabategura mu minsi iri imbere muzoheza mubibona iruhande y'umudari w'inzahabu francine niyonsaba yanaronkejwe ibihumbi mirongo ine vy'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga miliyoni mirongo itandatu n'indwi zirenga mu mafaranga y'amarundi bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse inshamake makuru twashikirije mu kanya twabwiye ko perezida mushasha w'igihugu ca angola jao lorenzo yagiye ku butegetsi mu mwaka uheze yemeye imigambi mishasha yo kunagura ubutunzi bw'igihugu hamwe no guhindura ukuntu ubutegetsi bwari bumeze ku ntwaro ya perezida eduardo dos santos yamara abahinga bakurikirane hafi ico gihugu bavuga ko ibintu bitahindutse nk'uko vyari vyitezwe kubera ahanini ibirego bya ruswa bibandanya gushikirizwa twababwiye kandi ko itohozwa ryakozwe n'igisirikare ca amerika ku vyerekeye abasirikare b'abanyamerika bane biciwe mu gihugu ca niger ryasanze abo basirikare batari baronse uburenganzira buciye mu nzira nyayo bahawe n'ababakuriye mu gihe bafata umugambi wo kuja kurondera no gufata umukuru w'umurwi w'intagondwa z'abasalamiste nk'uko amakuru ashikirizwa n'abatetsi ba gisirikare abivuga twabwiye kandi ko umutetsi wo mu gihugu ca koreya umumanuko yatangaje ko koreya ya ruguru ivuga ko porogaramu ya, yayo y'ibigwanisha ruhonyanganda itoba gikenewe mu gihe ibitero vya gisirikare vyama vyagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho ayayo makuru rero avuga kandi ku gihugu ca koreya ya ruguru citeguriye kugira ibiganiro na leta zunze ubumwe za amerika inshuti rero mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bigaruka ingaha tuboneyeho akanya ko gushimira umusigantahe w'umunejeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara arimasi yadufashe gushyira hamwe ibi biganiro amakuru nayo mwashikirijwe na frederic nkundikije turashimiye cyane rero kuba mwaduteze amatwi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwibandanye kandi mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika